kubandanya kumviriza radiyo ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamiraniye washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muyumvira ku mirongo migufi ya short wave ku metero 19 n'imetero 22 mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri fm mirongo umunani n'umunani n'ibice bitatu ya radiyo inshuti ya bose muri kumwe na fide niyo ngabo ni umwanya w'ikiganiro muri isanga
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranyi aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
umupfasoni ngozi okonjo iweala wo muri nigeria yatowe icese ku munsi wa mbere kuyobora ishyirahamwe mpuzamakungu ry'ubucuruzi organisation mondiale du commerce mu gifaransa omc mu ncamake canke world trade organization mu congereza mu ncamake wto ngozi okonjo iweala w'imyaka mirongo itandatu n'itandatu y'amavuko abaye umuyobozi mukuru wa gatandatu w'iryo shirahamwe omc kuva rishinzwe mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na gatanu yanditse amateka yo kuba abaye umupfasoni wa mbere n'umunyafurika wa mbere muri icyo kibanza azotangura imirimo yiwe ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa gatatu gutaha ikiringo ciwe kizorangira ku itariki ya mirongo itatu n'imwe y'ukwezi k'umunani mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu ariko gishobora kongerezwa ishyirahamwe omc rigizwe n'ibihugu ijana na mirongo itandatu na bine rijejwe gutatura amatati mu bijanye n'ubucuruzi hagati yavyo ifise icicaro gikuru i geneve mu gihugu c'ubuswisi akimara gutorwa n'abanywanyi b'ishyirahamwe omc bose uko bakabaye madame okonjo iweala yashikirije ijambo akoresheje ubuhinga bwa videwo avuga ko ibibazo vya mbere azokwihutira ari inkurikizi mbi z'ikiza ca korona ku butunzi n'amagara y'abanyagihugu baba ku isi uretse ivyo yamara azoba afise n'akazi gakomeye ku guhangana n'amatati menshi atera yiyongera mu bucuruzi hagati y'ibihugu bitandukanye cane cane ibihugu vy'ibihangange bibiri vya mbere ku isi ari vyo leta zunze ubumwe za amerika n'ubushinwa n'ibibazo vy'ibihugu bishaka kuba nyamwigendako madamu ngozi okonjo iweala yari umwe mu bakandida indwi asubiriye roberto azevedo akomoka mu gihugu ca brezil avuye mu mabanga yiwe ku gushaka kwiwe mu kwezi k'umunani kurangiye umwaka umwe imbere y'uko ikiringo ciwe kirangira okonjo iweala atowe kandi inyuma y'aho perezida wa leta zunze ubumwe za amerika joe biden atangarije ko amushigikiye uwo yasubiriye donald trump we yari yatangaje ko atamushaka ngozi okonjo iweala afise ubwenegihugu bubiri ubwa nigeria n'ubwa leta zunze ubumwe za amerika mu mirimo yakoze madamu okonjo iweala yabaye umushikiranganji ajejwe ikigega n'uw'imigenderanire n'amakungu wa nigeria yakoze kandi imyaka mirongo ibiri n'itanu mu ibanki y'isi yose aza mu kibanza ca kabiri mu buyobozi bukuru bw'iyo banki yize vyerekeye ubutunzi muri kaminuza irangiranwa ya harvard muri leta zunze ubumwe za amerika mu kiganiro muri sanga twatumiye umushingantahe zenoni cayenze umuhinga mpanuzwa jambo mu bibazo vya politiki ubutunzi n'iterambere ari mu gisagara ca toronto mu gihugu ca canada lionel remesha yigisha ivyerekeye ubucuruzi mu makungu yigisha kuri kaminuza ya international alliant university mu gisagara ca san diego muri leta ya california muri leta zunze ubumwe za amerika tuganira ku igenwa ry'umupfasoni ngozi okonjo iweala mu mabanga yo kuyobora ishyirahamwe omc ivyo amakungu amwiteze ko na cane cane akarere ka afurika hamwe n'ibibazo ashobora guhangana navyo batumire mbanje kubaramutsa amahoro neza amahoro neza ntangurire ku Amahoro mushinga neza.
ntahe zenoni cayenzi igenwa ry'umupfasoni akomoka muri nigeria ngozi okonjo iwe yari akuyobora ishyirahamwe omc rijejwe udandaji ku isi rivuze iki muribona gute rivuze ibintu byinshi ni ubutumwa bukomeye butanzwe ku isi muri rusange rutanzwe muri afurika twibukanye ijambo ejo bundi umukuru w'igihugu cy'ubufaransa emmanuel macron yavuze ati akazoza kacu iri parari dororobo akazoza kacu ni muri afurika iryo nasanze ari ijambo rishasha ari ubutumwa bushasha ukumva umukuru w'igihugu nk'ubufaransa murakizi murabazi agira ati akazoza kacu kari muri afurika avuga ibyo none heraba umukenyezi w'umunyafurikakazi yewe mbere nahoze ngira ngo yitirirwa igisagara cy'ingozi yitwa ngozi nagize nti uyu muntu aturuka ingozi iwacu ni uko iyo ngingo murabona ingene ibintu bije kandi bije neza igituma avuga ko ari ubutumwa bukomeye ni ukuvuga ubu abantu babonye ko ku isi nzima umwirabure avuka ku mwirabure ariko akarenguka bakamugomwa mu makungu ibi ni bishasha ku isi ku banyafurika no ku banyafurikakazi nawe Lionel Remesha igenwa ry'umupfasoni mwaryakiriye gute muribona gute rivuze iki ego igenwa ry'umufasoni ngozi yokonje weyala ni igenwa ryiza cane ryaradushimishije cane rwose kuko nk'uko wabimenyesheje nuko yaranguye ibikorwa bikomeye cane aho yaciye hose yaba mu gihugu ciwe ca nigeria canke ku isi yose nko mw'ibanki y'isi yose akazi yakoze eka no muri um, african union uh, yarafashije hamwe n'ubu muri iki kiza ca covid-19 yari mu runani rwitwa gavi uh, rufasha gushikiriza incanco no gufasha kurwanya iyi covid-19 yarimwo muri uru runani rwa gavi hamwe n'ishirahamwe mpuzamakungu y'amagara y'abantu mu mugambi bise covax urumva ni umuntu yakoze ibi- yaranguye ibintu bikomeye cyane kandi urumva arateye iteka ah, afurika arateye iteka amerika arateye iteka isi yose ku byo yaranguye n'aho ageze n'aho rero ubu igikorwa agiye kurangura cyo kuyobora ishyirahamwe ry'ubucuruzi ni umupfasoni wa mbere kandi niwe munyafurika wa mbere ayoboye iryo shirahamwe Uh, mushinga ntazi none icyenzi mubibona gute niyo nsiguro bifise insiguro bifise kuri jewe irigenwa ryiwe risigura ibintu bikuru bikuru bibiri risigura ko ari igihe cyiza cyo kubona ko ibintu vyahindutse vyahindutse buhoro buhoro ariko noneho ubu vyahindutse rwose hariho ku isi yose nzima ibintu vyahindutse imigenderanire hagati y'ibihugu bigize isi imigenderanire hagati y'abantu bagize isi isanamu yahindutse ubu u isi igiye kurusha uko yahora kuba imwe imwe dusangiye imwe ndetse tungana imwe ndetse umuntu kirangiranwa aba kirangiranwa ku cyo amaze yamaze ashobora kumara ubu biriko biraboneka ni ubwa mbere bigaragara ku isi yose nicyo gituma navuze nti ni ubutumwa bukomeye bigaragara ku isi yose ko ibintu vyahindutse abantu bahinduye ivyiyumviro bagiye mu nzira yo kuraba umuntu ntibamwitirire urukoba rwiwe arera arirabura mfitemo urya kubera ko yera ndekuye kubera ko yirabura oya ibintu vyahindutse aho Mhm.
vyahindutse cyane cyane naha ubu u- batoye uwo mukenyezi umunyafurikakazi kugira ngo bamushinge amabanga akomeye mu gihe kidasanzwe gikomeye bagize bati uyu niwe yodufasha kujabuka ruvyironza rwuzuye ico nico bamutoreye ni ubutumwa kuri we ni ubutumwa kuri twese ni ubutumwa ku mukenyezi wese wo muri afurika murakoze Lionel atowe mu gihe hari ibibazo byinshi amakungu ahanganye nabyo ikibazo gikuru cyane muri iki gihe sico cyonyine mbwa nico cyihutirwa cyane nicerekeye ikiza c'umugera wa corona akaba avuga ko agishyize mu hejuru ku isonga ry'ibibazo azotangurira ko bazogerageza gutuma ibihugu bifise uburyo bitigungira ko ivyerekeye incandago mu gukingira abanyagihugu bavyo mu gihe ibihugu bikenye vyotegezwa kurindira mu bihe vya vuba biraboneka ko ibihugu bitari bike vyagerageje ivyo bihugu bikomakomeye kubuza ko incandago zikorerwa muri ivyo bihugu zirungikwa hanze y'ivyo bihugu ko kazi kazomworohera kuko biribonekeza ko ibi bihugu bikomakomeye byashizeho izo ncandago bishaka kubanza guhera ku banyagihugu bavyo ariko we aravuga ko abantu bose ku isi badakinga ibihugu vyose bitaronse uburyo bwo gukingira abanyagihugu bavyo atagihugu na kimwe kizokumva ko gifise amahoro bijanye na covid cumi n'icenda mubivuga kwiye egome aje gutwara mu gihe kitoroshe kuko ashitse uh, iyo n'iki kiza ca covid 19 kimaze uh, umwaka kisasika inganda kuva gitanguye urabona iki kiza ca covid ubu kimaze kugera ku bantu barenga miliyoni ijana n'icenda ku isi bamaze kwandukirwa n'iyo ngwara ya covid kikaba kimaze gusasika inganda zitari zike mu bihugu vyinshi urumva ikintu giteye intambamyi ni uko ubu ibihugu byose biriko biragerageza ukungene bogerageza ku kwikingira no kurwanya iciro kiza ca covid iciza ni uko hariho incanjo nyinshi uh, ziriko zirigwa ariko hariho izimaze kwemererwa uh, nk'iza pfizer uh, biontech hamwe n'iya moderna izo ncanco rero bakaba bamaze gutangura kuzitanga nko ngaha muri amerika hariho uh, n'izindi ncanco ziriko ziratangwa mu bindi bihugu na zone urumva muri ico gihe ikigoye ni uko ibi vy'incanco ikintu gikomeye ni uko uravye nko ku bitigiri hariho ibitigiri vyinshi cane cane nk'ibihugu bikiri mu nzira y'amajambere ibihugu cane cane nko muri afurika uh, uravye ibitigiri vyaho vyashikirijwe canke bigishikirizwa ibitigiri vya covid 19 vyashikirijwe vyari bike ugereranya n'ivyo muri amerika canke muri uh, europe hanyuma nico gituma rero nibaza ko ivyo bihugu vyamaze gutora incanco babanje gushikiriza incanco aho babona yuko ibitigiri ari binini cyane kugira babanze bagerageze ibyo bitigiri bigabanuka ikintu gikomeye ni uko ibihugu byose byogerageza bikaza bigatanga ibiharuro babandanya baharura neza batanga ibiharuro bikwiye uh, byabo bamaze gushikirwa na covid 19 uh, hanyuma aho niho n'incanco ziramutse zishika uh, zizoshika abantu benshi bataragwara kandi yego aravuga ko ivyo vyuko ibihugu bidashaka gusangira izo ncandago n'ibihugu bikenye bizogira ingaruka ku butunzi kandi bimaze kugira ku butunzi ku isi mu kuvuga ko ishyirahamwe azotangura kuyobora mu tariki ya mbere y'ukwezi kwa gatatu omc rifise uruhara rukomeye muri ico gikorwa co kuronsa incandago mu bihugu bitandukanye vyo ku isi ariko aravuga mu vyasaba ko hoba kumbure uburyo bwo korosha amategeko y'ishyirahamwe OMC ku bijanye n'amategeko akingira abantu baba batoye ubuhinga bushasha kugira ngo ntibushobore kwiganwa n'abandi batabifitiye uburenganzira nivyo bita la propriete intellectuelle uh, canke ngo bagaha ububasha amashirahamwe yo mu bihugu bindi nk'ibihugu bikenye yo gushobora gukora izo ncandago nk'uko biriko biraba hagati y'isosiyete AstraZeneca n'isosiyete mu Buhindi Serum Institute uh, of India ico gikorwa kizokorwa ico gikorwa ndibaza uko iminsi izogenda kirashobora kuzokoroha ariko ubu kubera hakiri uh, urgence birashobora kuzofata akanya kugira uh, bije mu ngiro ariko ku isi hose barifuza yuko iki kiza cogabanuka uh, cogabanuka aho kiri hose nico gituma ibihugu biguma bikorana reka no mu gisate uh, c'ishirahamwe mpuzamakungu kijejwe amagara y'abantu baguma babandanya bahimiriza ibihugu kuguma babandanya uh, amategeko yo kwirinda korona mu gihe baba bakiririndiriye izi ncanjo e, ndibaza yuko mu minsi izoza bazoshobora gukorana bagashikiriza izo ncanjo cane cane nk'uko nabivuze kare umugambi yarimwo wa gavi ni urunani rw'ibihugu harimo ibihugu hakongera hakabamwo ishyirahamwe rijejwe impuzamakungu ry'amagara y'abantu za unicef n'izindi bagiye hamwe kugira bashobore gushikiriza cyane cyane incansho mu bisanzwe igihe iri shyirahamwe ryatangura mu mwaka w'ibihumbi bibiri ryari iryo gushikiriza incansho ku bibondo mu bihugu bifite ubushobozi buke ariko ubu rero kubera iyi covid 19 yateye hakaboneka urucanco bashaka nabone kubera urwo rwego rwa gavi rusanzweho na sepi n'izindi bashaka gukoresha bafashe gushikiriza izo ncansho ziba zimaze kuboneka bazishikirize n'ibindi bihugu bitaba bifise ubushobozi bwinshi urumva iyo yoba ari inzira nziza ariko ndibaza ko mu minsi iza bazogira iyo ntambwe imbere radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu kiganiro muri sanga turi ko tuvuga ku igenwa ry'umupfasoni akomoka mu gihugu cya nigeria ngozi okonjo iweala kuyobora ishyirahamwe onc akazoshikira ayo mabanga icese ku itariki imwe y'ukwezi kwa gatatu kuyimirije k'uyu mwaka umushinga ntahe zeno nicaye nzi kuba ari umupfasoni umupfasoni akomoka muri afurika mubona aricyo biriko birahindura mubona hariho ikintu kiriko kirahinduka ku vyerekeye gushingwa amabanga akomeye ku bapfasoni muri afurika cane cane muri afurika abapfasoni bariko barafata ikibanza gikomeye hari uyu ego niko omc ishyirahamwe mpuzamakungu rihuza ibihugu ijana na mirongo itandatu na bine umuntu abirongora yatowe yatowe sisamuragwa yatowe atorwa n'abandi atari badaturuka muri afurika baturuka irya nino mu bihugu by'irya nino ashigikirwa n'ibihugu bikomakomeye bifise ijambo n'ingingo muri muri iryo shyirahamwe murumva ko atanguye neza ashigikiwe na biden bashyikiye rimwe iyo aza hirya y'ejo kumbure byari kugora ariko aje uno munsi uno munsi ashitse rugumye ashitse aronka umukuru w'igihugu cya mbere ku isi no muri urwo rwego rwo kurondera imisabiko ikora biden yamushyigikiye aho n'ijambo rikomeye yagize ati yewe ndakurondera ko ubuhinga butihinguza umfashe ndagufashe dufashanye turwanye aka kaziri ni ubutumwa ni ibanga rikomeye ribangirwa ingata n'amabuye aremereye ariko arafise inguvu n'indero n'iteka ryatumye bamugomwa ntacyo basana bagira bati uyu niwe yodufashe baramwizeye icya kabiri ngewe mbona twokwizera ko azobishobora ni uko kera bagira bati iyi miti yatowe iwacu tuzoyigumana bati ebola yateye bati yateye muri afurika bati yateye kongo yateye muri gine bati sida yateye bategome ariko umuntu yoraba hirya sida ni sida itera ariko ubu murabe ubu umuntu azi ubwenge w'umutegetsi w'umutegetsi azi ubwenge nta n'umwe ngira ngo mu bategetsi bazi ubwenge ashobora kuvuga ati jewe naronse umuhamuro nzowuha abana b'iwanje n'abakenyezi b'iwacu n'ab'iwanje njejwe muri iki gihugu ndongoye abandi ni akazi kabo ubu ntibishoboka nta muntu ashobora kuvuga ati jewe ndazitiye ndazitiye ndugaye ubu ntushobora kuzitira ku kaziri naho wogira gute uvuye hanze azokwandukiza uvuye iwawe azokwandukiza abavuye hasi ubu umuntu agomba kurwanya ku kaziri kaziritse kandi karondera agahanga k'umuntu wese ku isi tutakarwanirije hamwe nta n'umwe azokira ubu rero ni bishasha ni igihe gishasha kirimwo abantu bashasha biden ngozi n'abandi jewe ndiyumvira ko uyu mukenyezi ni mushikarugumye icyo Ah.
bikaba ijambo yego ajejwe amabanga akomeye ku rwego rwo hejuru ariko hari n'abandi bapfasoni bo muri afurika bari bamaze kugira intambwe mubona ari akahe karorero nk'abapfasoni muri afurika bomufatira ko bagafatira no kuri abo bandi bakenyezi bo muri afurika bajejwe amabanga akomeye kandi bakoze ibintu bikomeye byanakomewe amashi haba muri afurika no ku isi uh, hari abo tuzi nka wangari matayi yapfuye uh, yaturuka mu gihugu ca kenya hari na mufasoni muri afurika y'epfo yigeze kuba ari umukenyezi wa jacob zuma yaratwaye ishyirahamwe ry'ubumwe bwa afurika ku rwego nyobozi hari n'abandi batari bake bari no mu bisata by'ubumenyi bukomeye hari umufasoni ava muri uganda ari muri naza mubona ko ubu abanyafurikakazi bariko baraseruka ko benshi baravuga ko ibihugu byo muri afurika kubera imico imico n'imigenzo hari kumbure abagabo baba bakibona ko abagore uruhara rwabo ari uko kuguma mu nzu mubona hari intambwe ziboneka ziriko ziraba umuntu afatiye umukenyezi ngozi okonje urabona uyu ni umuntu aje ku rwego ruhanitse ruriya rwo hejuru kuko omc iri mu mashyirahamwe yego niko akomeye hanyuma rero siwe wenyine raba icegera cy'umukuru wa afurika icegera cy'umukuru wa afurika ni umunyarwandakazi ahagiye ubu aho uyo ni cyegera cy'umukuru wa afurika ajejwe amabanga akomeye aho ni ku rwego rwa afurika hariho umunyarwandakazi akomeye ikiwabo ajejwe oef ishyirahamwe ry'abavuga igifaransa ni ishyirahamwe rikomeye cyane mu rwego rw'imico n'imigenzo biciye mu rurimi rw'igifaransa n'abantu nk'abo badatorwa batorwa bagatorwa n'abandi bakabagomwa bati urya ntikirangiranwa ahubwo raba ino muri canada hariho umwana muto w'umurundikazi yitwa keti n'iby'abandi n'iby'abandi ni umwuzukuru wa rugamba ruganza abagamba kamatari ni umwuzukuru wa n'iby'abandi bariya b'ikiganda hari umwigeme witwa florence ngenze buhoro mwene ngenze buhoro umwuzukuru wa karabona niwe ajejwe ishyirahamwe centre francophone ya toronto hari margarita barangitse arongoye mezo shalom aba urabye ibintu bakora bikora ibikora inka n'abahinga kandi ukamenga n'ikintu bonse si ikigano ni icyamano niryo teka rikomeye nibwo butumwa bukomeye ku barundi kazi ku banyafurika kazi n'abakenyezi bose bo ku isi umukenyezi nave hasi yerekana icyo ari cyo yerekana ubuntu bwiwe yerekana ubuhinga bwiwe emwe ni ibintu rwose mbona n'ibishasha nabyo ntitwibagire n'ubundi murundi kazi afise amabanga akomeye mu ishyirahamwe fifa rijejwe umupira w'amaguru ku isi rijya sekera ari mu rwego nshingwabikorwa rw'iryo shyirahamwe umwuzukuru wa baranya nka muzi umuganwa kirangiranwa ibyo byose ntibiva ku giti ibyo byose biva ku iragi iragi ryiza ry'abantu ry'ubuntu ry'ishaka aba bantu ntikirangiranwa kubera amamuko indero indero base na sekuru indero yo mu barundi batumye bubaka igihugu none bagiye gufasha kubaka isi yose ibyo ni bishasha ibyo ni byiza ibyo biradutera iteka tuze kuri lionel remesha uyu mupfasoni ngozi okonjo iweara abakandida ba nyuma bari babiri we n'umupfasoni ava mu gihugu cya korea y'epfo ku ndwaro yasubiriwe na joe biden ngaha indwara ya trump hari habaye ikibazo trump yari yanse gushyigikira uwo mukenyezi ikaba igenwa ikese ry'uyobora ishyirahamwe omc byafashe amezi atari make
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ku bwanyu ku bariko baratwumviriza bo babibaza igituma amerika yari yamugwanije hari impamvu mubona ku ndwara ya trump Um, impamvu yo hariko haraba abahiganwa hari igihe bamwe urumva bararaba ibyo umuntu yakoze hanyuma bakabona mu byo umuntu yoba yararanguye ku byo boshigikira ariko urumva u- uhitamwo a- arahitamwo aravye ku byo yoba ah, yifuza ariko ndibaza yuko bompi ah, bari bafise ububasha bwo kwitoza gutwara iri shirahamwe ry'ubucuruzi hama rero ubu ko dufise umukuru w'igihugu mushasha ngaha muri amerika akaba rero nawene yararavye abo bariko baritoza muri ico kibanza hanyuma ahitamwo uyu mufasoni uh, dr ngozi okonje weyala ko ari we afise ivyo yaranguye bikomeye akabona ari we yoshikirizwa ico kibanza hanyuma tugarutse ku kindi kibazo cyihutirwa mu bibazo bikomeye umupfasoni ngozi okonjo iweara avuga ko azoshimikira ko uretse covid hariho ikibazo cerekeye abantu bibaza ishyirahamwe omc ko eh, naho ryashinzwe mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na gatanu ko amategeko yaryo yoba ikarata igihe hari abavuga gutyo eh, bakavuga kandi ko iryo shyirahamwe riko riri kwega kugira ngo rije ku murongo w'ibintu biriko birahindagurika mu butunzi ku isi icyo gikorwa ciwe abavuga gutyo bavuga busema mubona ari vyo ivyo bavuga abanebagura iryo shyirahamwe ivyo bavuga nivyo kuko um, isi urabona hataraza n'iki kiza ca covid hariho uh, ibintu vy'ubucuruzi kw'isi vyari bimaze kuduga cane mu bihugu vyinshi eka no muri afurika urabona yuko ibihugu vyinshi vyari bitanguye kuza biratera imbere cane bizana amahinguriro bikorana n'ibindi bihugu bitangura gutera imbere cane rwose ego ayo mategeko arifuzwa ku gusubirwamo bakayiga hanyuma mu bisanzwe ayo mategeko ya World Trade Organization abashikiranganji b'ibihugu biri muri iryo shirahamwe barabonana bakaganira ku ukungene bahanahana ibidandazwa bakaganira n'amategeko ah, bariko barashiraho hagati y'ibihugu byabo hanyuma bakaraba ukungene bumvikana ko bose amategeko bose bokurikiza dusubiye inyuma muri kahise imbere y'uko iryo shirahamwe ah, World Trade Organization imbere yaho hariho amasezerano yari yarashizweho mu mwaka w'igihumbi magana ijana icenda na mirongo ine n'indwi ya General Agreement on Tariffs and Trade GATT niyo um, ayo masezerano niyo yazanye iri shirahamwe rya World Trade Organization ayo masezerano nayo nk'igihe ico gihe yaba ibihugu vyinshi ubu bihari ico gihe ntivyari bwikukire urumva hasiru- vyaserukiwe n- ni- n'aba batwaye ico gihe ariko mu nyuma mu mwaka w'igihumbi amajana icenda na mirongo umunani na gatandatu gushika mirongo icenda na kane muri iyo myaka harabaye amanama bita Uruguay round yabahereye Uruguay niho basubira kunonosora amategeko baravye y'aho ibihugu vyari bigeze batangura kunonosora amategeko baraba ibicuruzwa vyose hanyuma bakagerageza kuvyumvikana ko amatagisi babiha canke bagabanye kungene uh, amategeko yo kwinjiza ibicuruzwa mu bihugu bimere nk'ibingana hanyuma ariko ivyo rero vyarafashe akanya tuvuge nk'iyo nama yamaze hafi imyaka irenga indwi kugira ibihugu ijana na mirongo gitanu ico gihe bishobore kuja hamwe vyumvikane ariko urabona ubu hari ibihugu ijana na mirongo itandatu na bine urumva muri iki gihe rero harabaye ibintu vyinshi Ah, hariho n'ayandi manama yabaye doha qatar baganira ku bintu by'ibirimwa n'aho ahantu bishorerwa hanyuma bakaganira eka n'ibintu bikorerwa mu mahinguriro n'ukungene bishobora gushorerwa hanze mu bihugu byaba ibihugu bibanye cyangwa ibihugu bya kure na kure urumva ibyo bizoba ari ibintu bateza gusubira kuraba amategeko kuko nk'ubu muri uyu mwaka hariho n'umugambi wa african continental free trade area wari washyizwe ku mukono n'abakuru b'ibihugu bo muri afurika mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani akaba uyu mugambi utanguye kuja mu ngiro ubu muri uyu mwaka urumva hari byinshi bimurindiriye urumva ibikorwa bimurindiriye si bike ni byinshi hari n'abavuga nyine ko iryo shirahamwe rifise ibibazo kubera ukutizigirana hagati y'ibihugu bigize iryo shirahamwe ibihugu biratandukanye bifise inyungu zitandukanye kandi birarutanwa inguvu n'ubushobozi n'ubutunzi akavuga ko azogerageza guhindura uburyo bujejwe gutatura amatati butunganijwe muri iryo shirahamwe uh, si igikorwa kizoba coroshe ariko ni umuntu azwi ko azi guhindura ibintu abamuzi n'aho yaciye nawe nyine aravyivugira uh, aho yaciye hose haba banki y'isi yose haba amabanga yari ajejwe mu gihugu ca nigeria ko ari umuntu adatinya u... guhindura ibintu abantu bamenyeye abona ko bitagenda neza murafise ico cizere ko azogerageza guhindura ubwo buryo bw'utorera gutatura amatati mw'ishirahamwe OMC ndafite icyizero ko ashobora kuzofasha kumvikanisha ibihugu bifite amatati no kugerageza kubyorohereza nibaza nk'uko wabivuze afisemo experience nini aho yagiye araca mu mabanga yiwe ndibaza ko ashobora kuzoshobora kubigira no muri iki gikorwa gishasha ashizweho radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kiganiro muri sanga turiko tuvuga ku igenwa ry'umupfasoni akomoka muri afurika ngozi okonjo iweala akomoka mu gihugu ca nigeria yagenywe icese ku munsi wa mbere kuyobora ishyirahamwe rijejwe ubucuruzi ku isi omc nashaka umushingantahe zenoni cenzi ku vyerekeye akarere ka afurika lionel yariko avuga ko kashizeho ako karere k'uruja n'uruza atantambamyi mu vyerekeye ubucuruzi muri afurika muribaza ko ibihugu vya afurika bishobora kuhabonera akaryo bigaseruka ku rubuga mpuzamakungu kuko ibiharuro bitangwa biravuga ko urugero rw'ubucuruzi mu karere ka afurika ubucuruzi mu makungu ari ibice bitatu gusa by'ubucuruzi bwose bubera ku isi urwo rugero rukaba ruri hasi cyane muribaza ko ari cyo bizohindura kubera uwo mupfasoni ari hari cyangwa ibintu bizobandanya uko biri cyangwa abanyafurika bo nyine ubwabo ntibazorindira ko ari bo bibakorera bakoresheje ako karere bazoshobora kubikuramo inyungu jewe ndiyumvira ko ikibazo cya afurika murabona mu biharuro bavuga ko afurika ifise bitatu ku ijana by'ibidandazwa byose bishorwa mu makungu gatatu ku ijana iyumvishe ibihugu bya afurika ubutunzi buriho kuko bwinshi buva muri afurika bwinshi ibidandazwa bigirira akamaro ntangere ibihugu bitari byo muri afurika biva muri afurika kakao iva muri afurika ikawa iva muri afurika icyayi kiva muri afurika n'ibindi byose byinshi peteroli iyumvishe ibihugu vya afurika vyovuga biti yemwe imbere y'uko dushora ivyo bintu tubanze twese twumvikane tubiyungurure tubihingure tubihingurire iwacu kakao iwacu icyayi iwacu ibitoro iwacu ibiti n'ibindi byose maze dushore mu makungu ibihinguye bifise agaciro kari hejuru kubera ko twabihinguriye iwacu byahinguwe n'abahinga b'iwacu byahinguye biciye mu buhinga bwacu n'abacu mu makompanyi arongowe n'abanyafurika muri icyo gihe afurika izoshobora kuduza igice cyayo muri ibi byose bishorwa mu makungu imbere yaho murumva ko akazi gakomeye igikorwa gikomeye kiri iwacu guhindura guhindura ibyo twahora dukora ntugashore icyayi uko wacyamuye ntugashore ikawa gutyo nyine kakao ibitoro murabona nka nigeria nigeria irashobora gutunga afurika nzima mu bitoro angola algeria abo bantu bogira bati dushaka guhingura ibitoro iwacu dushora ibitaro ibitaro bica bija mu muduga tuyihingure tuyiyungurure iwacu aho rero n'akazi kariko karongerekana abahinga bariko barakora abacu ntibategerezwa guhunga afurika ngo baje mu buraya gukora abaganga n'abacu bose n'abacu afurika ntishobora gutera imbere mu gihe tarahindura twebwe nyene rwose ngo tuje inama duhindure ariko mu guhindura ibintu ububanza guhinduka intwaro muri afurika abatwara muri afurika babandanije uko bari muri uyu mwijima dushobora gutera imbere n'iyo hoza nde n'iyo hoza isi kuko dutegerezwa guhindura guhinduka mu mutwe mu mitwarire ingene turongoye ibihugu ingene dutorwa ingene tujaho igituma dutorwa ivyo nivyo bibanza guhinduka ibi rero nivyo vyibanze uyu mupfaso naje bazomubwira bati genda uhindure afurika muri urwo rwego oya we waraba ibidandazwa biva muri afurika bikajya mu mahanga bibandanije gutya afurika ntacyo izovamwo badahinduye ngo duhinduke afurika ngo ihinduke uyu mupfasoni murundi kazi azobandanya akore akore neza ariko abandi nibo bazoja utera imbere tuwe tukaguma hahandi duhinduke duhindure duhindure intwaro duhindure mu mitwe hanyuma abanyafurika bagume muri afurika bafashe muri afurika bareke guhunga afurika murabona abantu bita mu ruzi muri mediterane bahunga intwaro yabo abahinga bakimuka abaganga bakimuka bakaja mu buraya bakaja muri amerika bakaja mu bwongereza bakaza muri kanada kuza gutungisha aba- abamaze gutunga ako karwara k'abanyafurika n'abategetsi ba afurika katabanje guhera mu mutwe no mu mitima no mu- no mu migenzo uyu mupfasoni azokora ibyo ashoboye azotunganiriza abandi ngabo abanyafurika bazoguma ahandi ariko duhinduke ndabyizeye ndabyizeye kugira ngo tuzohinduka kuko biragoye murakoze reka nawe Lionel eh, remesha kuri icyo kibazo wari kuravuga ko afurika yashyizeho ako karere kazogirwamwo ko ku rwego rwose rwa afurika kazogirwamo uruja n'uruza nta ntambamyi rw'ubucuruzi mwibaza ko hari icyo abanyafurika bazokora kugira nabo bagire igihagararo mu ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe ubudandaji omc nivyo uwo mukenyezi akomoka muri afurika mugabo nk'uko umushingantahe zenon ariko arabivuga we azoba ajejwe kuzuriza ibihugu byose azoba ajejwe kubona ko amategeko agenga ubucuruzi ku isi azoba ariko arakurikizwa ataravye igihugu kanaka canke intara akomokamwo niki abanyafurika bokora kugira bakura inyungu muri iryo shirahamwe mu gihe ariyoboye uwo mupfasoni kuri icyo kibazo uh, african continental uh, free trade uh, area ni amasezerano akomeye cyane abakuru b'ibihugu bo muri afurika basinye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani kugira bashobore kongereza ubucuruzi hagati y'ibihugu mirongo itanu na bitanu muri afurika kandi bakaba bifuza yuko- babona yuko uyu mugambi niwaja mu ngiro ugakomera uzotuma ushobora gufasha abantu benshi kuronka akazi kubaho neza kandi igikura ariko kugira bashikire ibyo bateza kubanza kugabanya amatagisi y'ubucuruzi b'ibintu bahanahana hagati y'ibihugu nk'ubu dufashe nk'akarorero ejo bundi narumvise yuko uh, umwimbu w'ibigori mu burundi wabaye mwinshi bariko bararondera amasoko y'aho bodandaza u- uyu mwimbu wabaye munini urumva iciza ni uko hari nk'uyu mugambi wa african continental free trade area nk'uyu mwimbu bashobora kurondera amasoko haba mu rwanda muri tanzania muri congo cyangwa ibindi bihugu byo muri afurika eka n'ahandi ariko igikuru ni uko ibihugu bishobora koroheraniza cyane cyane abadandaza bakaborohereza abadandaza bo muri ibyo bihugu byaba tuvuge nk'ubu akarorero abadandaza b'i Burundi bashobora kuja mu Rwanda cyangwa muri Tanzania muri Kenya kandi batarinze kugira ingorane ah, nka kujya uravye nk'ukungene urudandazwa ruba muri Europe ah, muri rya European Union Ah, abantu barishira bakizana bakagenda bakadandaza kuva mu Butaliyani akaja kudandaza mu Budage canke mu Bufaransa atangorane bagize atankomanzi kandi hose amategeko akamera nk'amwe urumva iyo ntambwe muri afurika dushoboye kuyishikako bizofasha cyane kuko muri afurika hariho n'amahinguriro ahari kandi menshi ayo mahinguriro nayo arashobora kuzoca aronka nabone amasoko y'aho bashorera ibintu basanzwe bakora Ah, ibyo nabyo bikazofasha no kuzana abagwizatunga hariho abagwizatunga benshi eh, nko ngaha muri amerika eka no mu bindi bihugu ah, bakiriye uyu mugambi neza kuko barabona yuko bashobora nabone kuzanamwo amahinguriro muri afurika canke bakazana imitahe yabo bakayishyira mu mahinguriro asanzwe ari muri afurika kugira bashobore kongereza umwimbu bashikire amasoko menshi urumva uyo mugambi wa african continental free trade area ni umugambi mwiza cyane ariko imigambi nk'iyi minini minini ihuza hamwe ibihugu byinshi ah, bidafise ubushobozi ubumwe harashobora kubamwo amatati hashobora kubamwo amatati ibihugu bimwe bikavuga yuko bataronse inyungu nk'abandi ugereranya bivuye kuri uyu- kuri uyu mugambi wa african continental free trade area urumva ni umugambi uh, mu mvugo ni umugambi mwiza hageze mu ngiro hari igihe hagira ibihugu bishobora kubona yuko uh, hariho industries zoba ziriko zirahomba bagashaka kuzi kuzikingira aho rero niho uh, ishyirahamwe rya world trade organization rizoshobora kubafasha bariko barashira uyu mugambi mu ngiro kugira haramutse habaye amatati babafashe kubumvikanisha hanyuma uyu mugambi ubandanye Yego.
nk'uko bawushize ku mikono mu bindi bibazo azoba ahanganye navyo umupfasoni ngozi okonjo iweara harimwo amatati akomeye eh, y'ubudandaji hagati ya leta zunze ubumwe za amerika n'ubushinwa hari iyo ntambara y'ubudandaji cyane cyane yari ikomeye na cyane ku ntwaro i- yari imbere y'intwaro y'ubu ya joe biden akaba bavuga ko mu- ari muri icyo gisata izo ntambara z'ubudandaji aho ishyirahamwe omc ryagize ibibazo kugira ngo rigire ingaruka rigire icyo icitse ko kiboneka mu kubitorera inyishu ababyitegereza ukuntu bamuzi ko azogerageza gutuma ibyo bihugu bigerageza kuja hamwe bigatorera inyishu ivyo bibazo hari nk'akarorero uh, mu matati ajanye amatagisi yashizwe ku bidandazwa hagati y'ivyo bihugu bibiri amerika yashize ku bidandazwa bivuye mu bushinwa ubushinwa bukitwara muri iryo shirahamwe omc mu mwaka uheze ishyirahamwe wmc ryarafashe ingingo kuri ayo matati ibyo bihugu bibiri byituye iryo shirahamwe rifata ingingo itashimishije amerika ko amerika ntiyatsinze muri urwo rubanza mugabo ikibazo gihari ni ugushyira mu ngiro ingingo ziba zifashwe n'ishyirahamwe omc ku ibyo bihugu by'ibihangange bifite igihagararo gikomeye niyo bitsinzwe ntibishaka kubahiriza ingingo zafashwe n'ishyirahamwe omc icyo ni kizoba ikibazo kizobandanya gukomera ku buyobozi bw'umufasoni uh, ngozi okonjo ego ikibazo c'amatati mu by'ubucuruzi hagati na amerika n'ubushinwa ah, ni ikibazo kigoye kitoroshe kandi azoshobora ku- kuraba akaciga ariko ndizeye yuko experience afise ah, azoshobora gufasha ariko ni ikibazo kitoroshe uravye ukungene ah, habaye ingorane ah, mu by'ubucuruzi hariho ibintu byinshi haba mu bya intellectual property hakaba mu byo amakompanyi yoba aronka amafaranga ah, ya- ya leta cyane cyane nko mu bushinwa bashyiramo amafaranga mu makompanyi bigatuma ibyo bakora bigurishwa amahera make hari ibintu byinshi ah, bitoroshe bituma ibihugu biteza ku- kuja hamwe bakavyuzuriza ego mu mwaka uheze bari bafashe itegeko bavuga yuko ah, amerika yari yadugije amatagisi ku bava ah, mu bushinwa batarenze ah, kuraba ugereranije n'ibin- n'amatagisi aho ibindi bihugu ariko ico kibazo ni ikibazo ah, kigoye ariko bazociga n'ubu babandanya baganira Ah, ibihugu uko ari byombi bizoguma biganira bishyira imbere inyungu zabyo Ah, ndibaza rero yuko uyu mugambi wa World Trade Organization wowo iciza ni uko bazana ikibanza gifasha ibihugu kuvyuzuriza hanyuma ah, ndibaza yuko bazoshobora kuzuriza amerika n'ubushinwa mu- muri ayo matati yari yarabaye mu bintu by'ubucuruzi radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu kiganiro muri sanga umushinga ntaheze none icaye nzi kuri ico kibazo nyene c'uko ingingo zifashwe n'ishyirahamwe omc kenshi ku bihugu vy'ibihangange nk'amatati y'ubudandaji aba ari hagati ya amerika n'ubushinwa zidashigwa mu ngiro n'ivyo bihugu bikomakomeye ni ikibazo gikomeye n'intambamyi ikomeye umupfasoni ngozi okonjo iweara aravuga ko azocicarira mubona ari igikorwa kizokworoha guhindura ko ibintu bimeze ku bihugu bifite izo nyungu bifite n'igihagararo gikomeye bibona ko kumbure n'iyo bitaronse intsinzi mu matati aba agiye imbere y'ubwo rwego bitabishyira mu ngiro ni ikibazo mubona azoshobora canke ntibyoroshe yaba byoroshye bo- bari kubituma umwana niko tubivuga mu kirundi ibyoroshye babituma umwana ibigumye bakabituma rusiti ibigumye aho ariko rusita ibigumye hari aho asita akumva ahageza ntawugeza kubura aho yifuza ariko ni ukubimenya iby'isi ngene biteye ibihugu bikuru bikuru bikomakomeye ku isi kimwe cyose kirondera inyungu yacyo abashinwa barondera inyungu yabo abanyamerika gutyo n'abandi n'abandi n'abandi inyungu ariko haragera igihe nabyo bikenera umuhuza n'uyu rero uyu ikizomworohera ni uko ubu u ibintu byafashe iyindi ntumbero ubushinwa kera ntibwari bukomeye nk'ubu uburaya kera bwari bukomeye kurusha ubu amerika y'ubu ego niko iracyakomeye ariko urabona ubushinwa buri ko burayisugereza rwose ndetse hari abavuga ko ubushinwa mu myaka itarenga cumi ubushinwa ari bwo buzoba buri imbere y'amerika muri iki gisata cy'ubutunzi maze rero muri icyo gihe ibihangange bibiri uwa mbere n'uwa kabiri zogerageza ko uyu mufasoni abagirira akamaro kurusha urya wundi abafasha kurwanya urya iki nacyo kitimfasha kurwanya abashinwa abashinwa batimfasha kurwanya amerika n'abandi n'abandi ibyo ni bisanzwe gihe turimo kandi amashyirahamwe menshi mpuzamakungu afite icyo kibazo kimwe cyose ku ruhande rwacyo mu gihe babonye naka arongoye ishyirahamwe ataborohereje baramuzirika bakamuburagiza cyangwa bakabivamo nk'ibi byabaye kuri Trump icyo ni ikibazo ubu gikomeye kandi ngira ngo nabo nyine bagiye kwegerana kuko ubushinwa bwinjiye mu kibanza cya mbere mu by'ukuri amerika igiye koroha igiye kwiyorosha kugira ngo nayo ibandanye ihema erega ibintu byahindutse erega ibyari ejo ntibikiri uno munsi ejo ntihari mu minwa ya amerika ntihari mu minwa y'abashinwa ni afurika kumbure iri kwiraza naho igifise ibibazo bikomakomeye isi yahindutse ngira ngo n'ibyo bizohinduka kandi uwo mukenyezi icya mbere ejo n'imvura kizomworohera ni uko ubu ibihugu byose byahinduye isura cyane cyane muri ibi by'ubutunzi bizomworohera
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda ngewe ndi mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
Ikindi kibazo gikomeye ni uko mu ishyirahamwe OMC ingingo zitezwa gufatwa ibihugu byose byumvikanye uko birigize ijana na mirongo itandatu na bine aho kuba ibihugu byinshi muri ibyo bifashe ingingo ariyo yofatirwa ko icyo ni ikintu kitoroshe tuvuga ko turavuga havuyemo igihugu kimwe muri ibyo bikomakomeye nticyemere ingingo zigomba gufatwa byose bica bihagarara izo ngingo zari gufatwa muri iryo shyirahamwe n'ikindi kintu azo kwicarira mbona ari ikintu gikomeye cyo guhindura kugira ngo ntibibafatire ku ibihugu byose bibanza kumvikana uko bigize iryo shyirahamwe OMC Lionel ego eh, iyo ngingo y'uko ibihugu byose bitezwa ah, kumvikana ni uko bari barabishyize mu mateka ariko bashoboye guhindura ayo mategeko ah, bakapfuma bagira ibihugu n'aho byaba ari bibiri kuri bitatu two third bibiri kuri bitatu bakemera ko bohindura amategeko nka gutyo byofasha gatoyi kuko kugira ibihugu byose bishoboreye guhuza bikwemera ku nyungu ni ibintu bifata i- imyaka myinshi uravye nk'inama ya Uruguay round bariko barasubiramwo ivy'ubucuruzi ni inama yabaye imyaka irenga indwi baguma bumvikana bagerageza kumvikana ariko urumva kubera muri iyi myaka hari ibintu vyinshi binyaruka nuko iki kiza ca kovide cagabanije eh, umurindi ibihugu vyinshi vyari bifise ariko nicahera vyoba vyiza basubiye kuraba ukungene hageze amategeko baturinda kurindira ibihugu byose ko vyemera ariko bakumvikana ko bagahindura nk'itegeko bakavuga igitigiri coba gitoyi kuri ico gisanzweho ushinge zeno nicaye nzi umupfasoni ngozi okonjo iweala arazwi ngo ko ari umuntu akomeye cyane afise ubuhinga bukomeye mu byerekeye ibiganiro kugira ngo ashike kuco ashaka gushikako mu migambi ariko ariha harimwo abona ko ubucuruzi bukwiye eh, kugira uruhara rukomeye mu gukura abantu mu bukene mu bice bitandukanye vyo ku isi murafise icyizere ko ivyo ari ibintu azoshikako kubera afise ubwo buhinga bukomeye bwo kuganira yaragize uruhara rukomeye igihe yari umushikiranganji ajejwe ikigega muri nigeria gutuma nigeria amadeni yari ifitiye ya club de paris afutwa y'imiliyaridi itari mike afutwa mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatanu biribonekeza ko afise ubuhinga bwo kuganira agashobora kumvisha abantu no mu biganiro bikomeye bagashika ku vyo bashaka gushikako muribaza ko azogerageza gufasha muri uwo mugambi yishinze umwe muri iyo migambi w'ubutuma ubutunzi bufasha abantu mu bihugu bikenye bava mu bukene rwose uyu mupfasoni ndakeka ko arabishoboye we muhinga atihinguza ariko tukamenya tukibuka ko hari ibihugu bishaka kwigungira ko itunga ry'isi ryose rikaba iryabo bakaba aribo bunguka abandi bagakena maze rero ibihugu bindi ntibyemere ko byoba mperekeza ariko uwo mupfasoni azobishobora arabishoboye abategetsi bo ku isi nabo nibumve ko ari ineza ya bose ikintu bita umwe wese aronka inyungu ntihagire uwuhomba ngo hahomboke bamwe hahombe bamwe bamwe bahomba abamye bahomba abamye babomboka bamwe itunga ryabo ryame ribomboka icyo kintu abantu bategeka ku isi babyumve ko atanyungu yabo irimwo mu gihe biziziye itunga ry'isi ryose ntibame baronka inyungu bonyine ni bumve ko ari ineza yabo ndetse ko n'utwo duhugu dutoyi n'ibyo bihugu bito bito bose boronka inyungu bose bakaduga burya ukona isi ibice binini bibiri bya gatatu by'isi biri mu bukene dukeyi turiko turinjiza itunga ritagira uko ringana abo bantu bariko bariyimbira biyumvira ko bariko barunguka nta muntu asomera induru ivuga nta muntu ashobora kuvuga ati jewe mfise urudarungwa no gutyo ah abandi baragatwagwa n'inzara ibyo si byo nta muntu azi ubwenge azi neza yiwe y'igihugu ciwe n'abana be n'abuzukuru bazoza bazoza ejo ataraba hirya ya hirya y'ejo ati nkorere yego niko uwanje ariko n'uwundi azasangire n'uwanje yego bose babonere bose baduge bose bunguke bose barime bunguka ntihagire bamwe bama ari ba nyagupfa abandi ari ba nyagukira icyo cyiyumviro ndazi ko kiri hose henshi nibyo mbere byatugejeje aha ni uko abantu batarava ibuzimu ngo baje ibundu nabo ibyo bihangange byo ku isi ntibirumva ko isi izokira mu gihe twese tuzoba dukora twunguka uyu yungura uyu yungura uyu uyashora iki agishorera uyu nzira nziza inoze ihita igana kazoza ni uko twese twokunguka umwe wese agakora yunguka aduga aduga aduga aduza abandi bose bakadugira rimwe yego niko ntabangana reka du- mugabo yego ntihabe nyagukira na nyagufa mu kurangiza lionel uh, mupfasoni ngozi okonjo iweala abavuga ko kumbure atamenyereye ivyerekeye ubucuruzi bijanye n'igisata c'ubucuruzi ubucuruzi ku isi kuko yize ivyerekeye ubutunzi eh, iterambere mu butunzi Ah, ariko we akavuga ati si byo si byo naho nize ivyerekeye ubutunzi ndazi ivyere- ibijanye n'ubudandaji ko birajana avuga ko abimenyereye navyo nyene atari ikibazo akaba avuga ko ibibazo azohangana navyo eh, mw'ishyirahamwe omc ari vyinshi kandi bitoroshe mugabo ngo atacyovuga ko bidashobora kurengerwa yabivuze mu congereza ngo azogerageza guhindura ngo to reform the unreformable aravuga ko iryo shirahamwe ritoroshe nk'uko tuba tu- turavuga rimwe ibihugu bifise inguvu zitandukanye bifise inyungu zitandukanye ariko ico cizere ciwe asanzwe azi ko ari umuntu yamana icizere mu bintu vyose aba ariko arakora naho biba bigoye kizomufasha gushika ku vyo arondera gushikako ego nivyo icizere hajya nico cama ari ikintu gikomeye cane cane cane nk'umuntu afise experience nkiwe nka dr ngozi okonje weyala ubu urabona experience azanye nawe afise experience nini yarakoze mw'ibanki y'isi yose kandi yari afise amabanga akomeye muri iyo banki kandi iyi urumva yakoze mu bintu byinshi yakoranye eh, n'ibihugu urabona iyi banki y'isi yose ikorana n'ibihugu byinshi hanyuma hamwe n'ayandi ma organisation urumva nko ku rwego eh, kugira amanegosiyasiyo amanama kuraba ibintu by'amategeko guhindura amategeko kuganira n'ibihugu kuganiriza ibihugu iyo experience afise ni nyinshi kandi niyo ikenewe cyane cyane nko muri iri shyirahamwe ry'ubucuruzi rya uh, World Trade Organization urumva nk'uko yabivuze hari ibyo uh, ashobora kuzogerageza kuzana ibihugu hamwe bakumvikana ko bakagira ibyo bahindura ku bishoboka kubera amategeko rero nk'uko twabiganiriye kare ibihugu byose bifisemo inyungu urumva amategeko yose kugira bayahindure ni ibintu bitoroshe kuko ibihugu bisubira kuyumvikana ko urumva bica bizanamo na politike ariko ivyo iyo politike nayo ayifisemo experience nk'uko yabi- yabikozemo kuva na kera Yego.
Ah, hanyuma iyo experience rero bizomufasha bizomufasha cyane nico gituma rero nico cizero rero afise ah, co gukora akazi urumva ni ibintu byiza cyane turibaza yuko akazi azokora azoba ari kazi keza kandi turamukeje turanamwifurije akazi kazomera neza murakoze bari abatumire umushinga ndahaheze none icaenzi muhinga mpanuza jambo mu bibazo vya politiki ubutunzi n'iterambere ari mu gisagara ca Toronto muri Canada na Lionel Remesha yigisha ivyerekeye ubucuruzi mu makungu yigisha kuri kaminuza ya International Alliant University mu gisagara ca San Diego muri leta ya California muri leta zunze ubumwe za Amerika hari mu kiganiro muri Sanga turako turavuga ku igenwa ry'umupfasoni Ngozi Okonjo Iweala mu mabanga yo kuyobora ishirahamwe OMC rijejwe ubudandaji ku isi ivyo amakungu amwiteze ko na cyane cyane akarere ka afurika hamwe n'ibibazo ashobora kuzoba ahanganye navyo muri ayo mabanga yiwe turabashimiye batumire murakoze cyane urakagira amahoro urakagira umugisha njyewe watumye mvugana n'umurundi wangiriye neza cyane
radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu gukerera igihugu cy'uburundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu yaratanze ijambo abarundi gushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo ku ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu